Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki mirongo itatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muriko muna frederic nkundikije abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi ibihumbi mirongo umunani dusanzwe dufise turabona ko igice cabo bariko baravyitabira cane gose uyo ni eric nsengiyumva umukuru w'ihuriro ry'urwaruka ruhanira iterambere rya afurika jape avuga ko ikigega iryo shirahamwe ryashinze kizohora giha abanywanyi imitahe iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ibuka ry'imyaka mirongo ibiri irangiye abatutsi amajana atandatu na mirongo ine n'umunani bari bahungiye i bugendana mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bagandaguwe hamwe n'inkhuru yerekeye umugambi wo kurandurana n'imizi icu icukurwa ry'ubutare ridaciye amategeko mu bihugu byo mu ntara afurika y'ibiyaga binini turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu gihe ibice birenga mirongo itandatu ku ijana by'urwaruka ari abashomeri mu burundi ihuriro ry'urwaruka ruharanira iterambere rya afurika jape rigiye gushinga ikigega kizotanga imitahe ku bakiri bato bashika ku bihumbi mirongo umunani abahinga mu bijanye n'ubutunzi bahanura iryo huriro kurondera abahinga banonosoye itunganywa ry'ibigega byo kugurana kugira ngo ico gikorwa kigende neza ni inkuru ya mugenzi wacu Eroge Willy Kaneza Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'urwaruka rihana itembere rya Afurika Japo asigura ko imvo nyamukuru zatumye iryo huriro ryiyumvira gushinga ikigega c'urwaruka ari zibiri ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe yo kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere nsengimana yadusiguriye uko ico kigega gitunganijwe umunywanyi atanga ico nokwita kapitali do base umutahe w'amafaranga ibihumbi bitanu duterera tugashira muri ico kigega ni ukuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugeze kure cane gose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi ibihumbi mirongo umunani dusanzwe dufise turabona ko igice cabo bariko baravyitabira cane gose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazoba bahejeje gushiraho ico kigega umukuru wa japa avuga kandi ko abanywanyi b'iryo huriro aribo bazotangura kuronswa ingurane bonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo tutegerezwa gutangura twese dukwije nk'uko twabwiye ko ari ibihumbi mirongo umunani abanywanyi dufise no kuvugana miliyoni amajana ane niyo tuzotangurirako ariko turatera akamo n'abandi bantu bakunda urwa urwaruka abandi bantu babona ikibazo urwaruka dufise babona imigambi y'urwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashobora kuyishira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kubera ko batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane imigambi yabo ivyihangiro ryabo bashobore kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yacu iruguruye muri BCB baba bayikeneye contact zacu ziriho barashobora kuturondera hanyuma hazoba kugururwa ku mugaragaro kw'ico kigega abantu bose ntibazoba bugururiwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batanguye gushiraho ico kigega nabo nyene murumva ko atari abantu bakeya ibihumbi mirongo umunani vy'urwaruka umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Kumana aremeza ko bishoboka ko urwaruka rwishingira ikigega co kuguranana gusa asanga hategerezwa kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene ivyo bigega bavuze ngo barafise umuta umutahe w'imiliyoni amajana ane bagashira hamwe nuvumengo ni ikintu cyagira gikore nk'ikoperative aho koperative ni abanywanyi baja hamwe bagashira uburyo hamwe bakamaza baraguranana muri ayo mahanga yabo kugira ngo barabe ko bokwiteza imbere igihambaye aho rero ni ubusiriye baca babishiramwo ingene gitunganywa abakijera bora ikintu nk'ico gitanguriza kuraba ico bita amahera y'ingene kibaho gestion quotidienne abahinga bagishiramo kugira bagitunganye ukuntu bashobora kugitunganyiza ko muri ata buhinga bafise hataza kuboneka aho bateza gukorera ya mishahara yaki byose bakara ko bikwiye kugira bishobore gukorwa mugabo ubuzima bigize batabishiremo ubuhinga bukwiye ntibabishiremo norme zikwiye kirashobora kutakora neza ugasanga kumbura igihomvye kigitangwa kumva ni amahera aba yarayabo nyene nta yandi aba avuye hanze nsengimana arahumuriza ko byose byiyumviriwe hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza atomoye azofasha uko gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twebwe nyene nk'ugwaruka umuhinga ndikumana nawe abona ahubwo ko ibigega bifasha urwaruka byaba bikwiye kugwizwa iyo turi ko turavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha urwaruka tuba twifuza n'ibigega biza bifasha urwaruka muri rusange ko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ivyiyumviro bikomeye urashaka ufise ivyiyumviro bikomeye muri ukabura uburyo umva wowe numva banabufise abo aho umva barabufise nyine niba atamva bayagira batangure bakore mu vyabo mugabo ahanini twebwe ico tuhama tuko turavuga dushaka ikigagiza kuvyurya muntu afise ivyumviro bikomeye mugabo afise n'imeya kandi ivyumviro abi- abishize mu ngiro byozana akarusho mw'iterambere iruhande y'iki kigega urwaruka rw'ihuriro la jap rushaka kwishingira perezida nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko hagiye gushingwa banki y'urwaruka nayo nyene izoha ingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice mirongo itanu na bitanu kw'ijana n'uduce tubiri vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi abafite imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu ni ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana nayo abari munsi ya mirongo itatu n'itanu ni mirongo irindwi na bitanu ku ijana eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze eloge uyu munsi muri komine bugendana intara ya gitega hagati mu rundi hibutswe imyaka mirongo ibiri irangiye abatutsi amajana atandatu na mirongo ine n'umunani biciwe aho bari bahungiye abo batutsi bishwe n'abari bacitse ku icumu mu ntambara yari yabaye nyuma y'urupfu rwa perezida ndadaye melchior muri gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu nyuma y'iyo myaka mirongo ibiri yishwe nta kuri kuraje habona ku bakoze ubwo bwicanyi bwakorewe abo batutsi biciwe i bugendana ni inkuru ya mugenzi wacu fidele nsabimana ari mu burundi Ivyo birori vyatangujwe n'imisa yabereye ku isikirisare ya paruwase gatoriki y'Ubugendana hafi y'ahari intatemwa z'abatutsi majana atandatu na mirongo ine n'umunani bagandaguwe muri iyo komine mw'ijoro rya mirongo ibiri na rimwe rishiri rya mirongo ibiri na kabiri mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu imisi iheze haciye haba urugendo ruva ahabereye imisa rugana ahari intatemwa z'abo batutsi ahaciye hashigwa ingori z'amashurwe zari zazanywe n'abahahuriye Suaridi Nsabimana aserukira abacitse ku icumu bakiba mu kigwati c'abateshejwe izabi Bugendana Bugendana yagarutse ku mubabaro watewe n'ubwo bwicanyi uko umwaka utashe turibuka aba bacu basezeye isi batagwaye bongera bayisezera bataniganye ariko banizwe ntivyari vyoroshe kwakira mu mitima yacu aha hantu twahaburiye inshuti abagenzi harimwo ibibondo harimwo abatama n'abatamakazi muri bo nta wagandaguwe bivanye n'ico yakoze ariko abo bose baruhukiye muri kino kibanza ni inzirakarengane basezeye isi atakindi bazize uretse ubwoko bwabo Melekiyadi Ciza aserukiye ishirahamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'ibugendana yagarutse ku bituma baguma bibuka ivyo vyabaye twebwe rero twibuka abacu kugira ngo dufashe urugwaruka rutonyi rwacu eh, abavyeyi bacu bacitse ku icumu kugira umutima ugaruke mu gitereko bumve yuko ibi vyabaye atari umwijima mu mitima yabo turibuka kandi aba bacu duhamagarira abavyeyi imiryango abasigaye kugira ngo ako gatima ntikazosubire amashirahamwe y'abahitanywe n'ubwicanyi bw'ikivunga bwagiye buraba haba mu bahutu canke mu batutsi bari baje kwifatikanya n'abatutsi bacitse ku icumu Bugendana Makoto Karori aserukiye ishirahamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe abahutu barenga igihumbi n'amajana abiri biciwe mu isoko ryo mu kivyuka muri komine Musigati intara ya Bubanza hari itariki zitatu Rusama igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu Mm, kwibuka ntitwifuza yuko abantu bibagira twifuza ahubwo ko abantu bokwama bibuka iminsi yose na cane cane kugwaruka kugwaruka kubera iki kugira ngo ivyabaye muri kahise bibe inyigisho yo gutegura akazoza keza abacu ntibishwe n'urwakara bishwe n'urwanko na cyane cyane mu burundi ntawo bideha urwango rufatiye ku bwoko kuko hajya n'abantu bagiye barakoresha ubwoko kugira ngo bashike ku nyungu zabo si kubera ari abantu bari bababaye rwose abatutsi aricyo gituma bagiye kwica abahutu si kubera ari abantu bari bababaye cyane abahutu ko aricyo gituma bagiye kwica abatutsi n'abantu bagiye barakoresha ubwa- ubwoko nk'ikiraro kugira ngo bashikire inyungu zabo umushingwamanza felix niyo nkuru aserukira ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abatutsi biciwe ku ishuri ryisumbuye ryo mu kibimba mu ntara ya gitega yamenyesheje ko bitebe bitebuke ubutungane buzokora kuri bene ubwo bwicanyi bw'ikivunga Eh, ivyerekeye ubutungane biracagoye kuko bagiye birashikira uburundi hagiye haraba ubwicanyi butandukanye bushikira ubwoko butandukanye muri ico gihe cose rero nta bashoboye kuja imbere ngo bashire imbere ubutungane kuko benshi wasanga hari ivyo bagirizwa muri vyo n'ubu rero turacari muri ivyo mugabo rero ubu ubutungane burateba mugabo buraza Eh, ibi biriko biraba vyaranditswe hariho ababibonye bakiriho naho hazogera igihe ntibe bakiriho eh, hariho bi- bizokwandikwa ikindi naco ni uko ubutungane atari ubw'umuntu si ubw'igihugu ubutungane ni ubw'isi yose Eh, hariho n'ivyaha bihanwa ku rwego mpuzamakungu harimwo eh, ibi vyaha vy'ubwicanyi eh, buteye ubwoba nk'i- nk'ihonyabwoko n'ibindi aha rero bitewe bitebuke ubutungane buzoza turizeye neza yuko abakoze ivyaha bazobihanirwa kandi bizoshika naho bigoye muri iyi minsi muri ivyo birori nta muntu n'umwe yaserukiye intwaro yahabonetse naho hari hadekanijwe ijambo ry'userukira intwaro bikaba bitanezereje abari bitavye ivyo birori ibugendana mu ntara ya gitega fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze fidele umuryango w'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini wipfuza ko mu myaka cumi iri imbere woba waramaze kurandurana n'imizi icukurwa ry'ubutare ridaciye mu mategeko muri ako karere ivyo byavuzwe n'abaserukira ivyo bihugu mu nama yari imaze iminsi ibahuza yarusha muri tanzania ni inkuru ya mugenzi wacu pierre caravera niyo nkuru ari yarusha muri tanzania ibihugu cumi na bibiri bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga binini biremeza ko uwo muryango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko zimwe muri izo ngaruka mbi harimo ko haba imigwi igwana myinshi gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi paul ndarihonyoye n'umuyobozi w'igisata kijejwe kurwanya ayo mabi urabya nko muri ibi bihugu byacu usanga hariho imigwi yitwaje ibigwanisho usanga ahanini iyo migwi ari icitse irakura uburyo bwo kugura ibigwanisho ugaca usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke abo bafashe baca babajana gucukura bwa butare gusa akenshi ugaca usanga bafasha abo bana bataramenya ibyo bakurikira ugasanga bagiye kubakoresha setravo force nico kimwe rero n'abana rugo kubera ata mategeko abagenga bamubonye yarose ayo mafaranga n'iki usanga kumufata ku nguvu nabyo ntibikurikira ikindi cya kabiri ni uko uca usanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere kuko amafaranga yose cokwegeranije mu matagisi ava nk'ibyo byo gucukura ubutare byisunze amategeko ayo matagisi ntaheza ngo aboneke ugaca usanga rero igihugu citwa ko gifise ubutare mu ugasanga mu iterambere kiri inyuma hama ikindi ni uko ubwo butare aho buba bwimbwe nyene kenshi usanga kubera babwimba banyonyeza uca usanga n'ivyo binogo batabifurira ugaca usanga rero ibidukikije birasinzikaye cane ugaca usanga n'uburimyi isi ndimwa igiye iratituka icyo gisata kivuga ko hari intambwe itari nto imaze gushikwako nko gushyira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye n'iyo bwacukuwe ibihugu bine harimo burundi n'u rwanda biramaze gushika kuri iyo ntambwe Uh, mekanisme regionale de certification ni uti novuga dusa nk'ahanini nk'abahimiriza ibihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite bujanye na, kalu- na kalumbite bujanye na wolframe baheze babucukure bisunze amategeko mbere ndetse tugaca dushirako n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kw'iyi site canke ku kirombwe ati bwaciye bugurwa n'uwo yazobushorera mu mahanga hama tukamenya no ku isoko mpuzamakungu aho yabushoreye ahariho ivyo rero bica bituma ya migwi yitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironka isoko kuca usanga ku isoko mpuzamakungu izo parati atazo ntibeza ngo banabugure Eh, repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo nkavuga repubulika y'uburundi repubulika y'u rwanda na repubulika y'ubuganda ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushyira imbere iyo uti kandi ubwize tingurabe rero usanga hari intambwe ishimishije kiretse muri kongo ari igihugu kinini ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwoterera mu iterambere ry'ibyo bihugu paul ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu burundi avuga ko nko mu gihugu ciwe ico gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha ubu yatugiranije burashobora guterera hagati y'ibice bitatu na bitanu bivanye n'uko n'ubwo butare twebwe dufise bucukugwa biciye mu buryo bubayabaye ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushyiraho cyitwa ofise burunde demineze kariyeri turabona ko umwimbu uri kuriyongera nk'akarorero turabona ko umwimbu twarose mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho byerekana yuko mu mpera z'umwaka umwimbu uzoba wariyongereye kandi n'amafaranga azokwiyongera uwo muryango wihaye imyaka cumi kugira ngo ugucukura ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe cyangwa byagabanutse ku rugero rushimishije kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga bitiziganya hamwe no kudakingira ikibaba abafashwe bakora ayo makosa pye clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urakoze Claver tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasize ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze ni rwanyu bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza jerome niyonzimanda kiremesheje ndabipfurize amahoro iwanyu uno munsi mu kiyago ca politike ntorere kazoza ca studio ijambo gisamiranira ku ijwi rya amerika tugiye kugaruka ku ruhara rw'urwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye rekamo ijambo mugenzanyi runugere liliane aganira n'abatumire bane uruhara rw'urwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi muri studio rero turi kumwe n'abatumire abatumire bane hari umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro ndabaramukije namwe ndaramukije kandi n'abagiye kumviriza kino kiganiro bose turi kumwe kandi n'urwaruka rwaje ruva mu migambwe itandukanye aho twavuga nka nansi ninete mutoni yaserukiye umugambwe snddfdd mu muhari w'imbonerakure ndakwifuriza ikaze nawe nansi ndanabaramutsa mu kiganiro murakoze ndabaramukije nanjye ndaramukije n'abariko barakurikirana kino kiganiro ubundi turi kumwe ni naho umuremyi deokarasiyasi yaserukiye mizero y'abarundi na mwebwe ikaze mu kiganiro ndanabaramutsa naje ndabaramukije nongera ndabakingurika ko mwantumire
turi kumwe kandi na gatete placide yaserukiye emerse runenzangemero placide na mwebwe ndabaramutsa ndanabifuriza ikaze mu kiganiro ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha ikibazo ca mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi muri rusange rero uruhara rw'urwaruka rwategerezwa kuba uruhe mu gucungera umutekano eh, murakoze uruhara rw'urwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose eh, muri ya nyabune eh, hariho ibigizwe n'abajejwe intwaro eh, abajejwe umutekano eh, ubutungane hamwe n'abanyagihugu urwaruka rero rukaba igice kimwe mu bivyo bigize abanyagihugu rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunga bafashe mu kubungabunga umutekano wabo ukungene rero umutekano usanzwe ubungabungwa mu bisanzwe hariho eh, ibikorwa vy'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano eh, hakaba rero n'ibikorwa bitari vy'ubuhinga Eh, ibikorwa vy'ubuhinga bikorwa n'abahinga ari aba- ari bo bajejwe umutekano nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga eh, abo nabo naba- ni urwego rw'igipolisi ni urwego rw'igisirikare hamwe n'urwego rw'igendereza abo nibo bakora ibikorwa vy'ubuhinga bijanye no gucungera umutekano hariho rero ibikorwa by'ubuhinga ni ukuvuga iki ibikorwa by'ubuhinga ni nk'ibi ibi byo gukora gukizura eh, nk'ibintu byo kuja gufata abantu nk'ibintu byo kuja kurwana umwansi yateye igihugu eh, nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga ni ukuvuga biba bisaba ubuhinga u- izo nzego ziba zarigishijwe Eh, hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ivyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamwo ahanini ni nk'ibi vyo ku- kurondera amakuru ajanye n'ico cose canke n'uwo wese ah, ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagaca bashikirira izo nzego hakiri kare hanyuma nazo zigaca ziraba ko koko ivyo ba- zibwiwe ari vyo ka- hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo o, ugwaruka mu butandukane bwarwo rurabikora mu gihugu cose ruhurikiye muri ya makomite yamaho ajejwe umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika uno munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano uno munsi wifashe neza mu gihugu cose Mhm, murashima mbega ntavyo munegura vyo Em, gushika ubu ntaco tunegura Eh, Eh, nansi nk'urwaruka ruri mu mbonerakure ugira uti mwe hurwo ruhara murubona gute gwifashe gute yabishikirije neza cyane aho eh, yerekanye eh, uruhara n'ivyo rwaruka mbere rusabwa eh, kugira ngo ruterere agacumu kago mu mu kubungabunga umutekano mu gihugu Eh, nk'urwaruka rero rw'imbonerakure eh, tubanje kuvuga mbere nk'urwaruka eh, mu gihugu c'u Burundi nitwe tugize eh, umuce munini eh, w'abenegihugu bari mu gihugu bisigura ko rero urwaruka eh, rufashe minenegwa ico kibazo c'umutekano vyotera ikibazo aho rero bikaba ari vyiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene urwaruka rufasha eh, gutanga amakuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga Eh, twe rero nk'urwaruka rw'imbonerakure eh, turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cane cane eh, ayo mategeko yose igihugu kiriko kirashira mu ngiro kubera programme twari igihugu ntiyatowe y'umugambi CNDD-FDD urumva turinda gufata iya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashigikira rero cane ibikorwa bijanye n'umutekano kandi eh, mu gihugu cose kubera murazi ko nimba urwaruka rugize umuce munini eh, wabene igihugu baba mu Burundi ugaruka kwimbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera eh, ni umugambwe watsinze amatora ni umugambwe uri mu- umugambwe uri mu gihugu cose bisigura ko rero twebwe ni ukuri turashigikira cane kandi turashira ku muzirikanye yuko umutekano w'igihugu ari rwacu kubera baratwigisha cane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano murumva ko kidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cane eh, kubungabunga umutekano kuwushigikira kuwushikiza ibikorwa no gutanga amakuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanirize na ya migambi yacu y'iterambere deocasias namwe mugira muti uruhara mubona gwifashe gute gugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano aho ruba rubaye Go, murakoze kuri icyo kibazo mubajije Eh, nagomba menyesha ubwa mbere na mbere ko eh, ntisinde umuhinga mu bijanye n'ibyo gucungira umutekano ariko hariho bimwe na bimwe usanga amaso yereka umuntu uwo ari we wese a- atari impumyi Eh, mu bisanzwe umurundi uwo ari we wese arafise uruhara eh, mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba umu- inkumi yaba umushingantahe canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wo mu kino gihugu arafise uruhara rwo gucungira umutekano ariko eh, nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata iya mbere mu gikorwa kijanye eh, no gucungira umutekano Eh, ku bijanye eh, eh, n'uruhara canke eh, eh, sinzi ko nobivuga eh, ubu aho tugwaruka rugarukiriza mu bisanzwe eh, nta hariho ndetse n'aho gutangurira bira- biranagoye ariko nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho ibikorwa bikorwa n'abo bavyigiye n'izo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije Eh, ugasanga rero eh, nk'ivyo vyo gukizura nk'ivyo vyo kuja gufata ah, abantu baba bakozi bibi bijya vyo kuja gusaka mu bisanzwe ico n'igikorwa ugwaruka canke umurundi wari wese w'umusivile ata- nukuvuga atavyigiye atabwirizwa gukora uko rero mubivuze hariho eh, ugwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga muri ivyo bikorwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ntawe reka kubivuga ni ukuri eh, ababijejwe barakwiye ku- kuraba bakosore eh, naka akora ibyo abwiza gukora naka akora ibyo abwiza gukora kumbure hari ibyo usanga dushobora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bigasha bit- bigenda neza umunyagihugu akumva ko eh, atekaniwe Placide rero namwe nk'abari muri MRC Rurenzangemero mugira muti uruhara rugwaruka mubona kwifashe gute mu bintu byo gucungera umutekano ego murakoze uruhara rw'ugwaruka mu bijyanye no gucungera umutekano eh, ntiturutandukanya cyane n'abandi banyagihugu abasivili nita abasivili ahanashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo c'umutekano ariko si ku rugero rumwe Eh, abantu urwaruka ruri mu aha turiko tuvuga abasivile barafise ivyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mw'ikartier gutanga inkuru ni, ni itegeko ni bwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu gishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru ku babijejwe ababijejwe barahari turabazi Eh, ni urwego rw'igisirikare urwego rwa gipolisi urwego rw'igendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha je nibaza ko uruhara mu bijanye n'umutekano rwogarukira ngaho nk'uko n'abandi bagiye barabivuga ingorane ni turiko turabona mu burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la societe si ikintu ciza mu gihugu militarisation ati Bon, sha- donc aho usanga umenga abantu bose u- aba- abasivile ugwaruka ku mitumba mu makartier umengo bashaka kwitwara nk'aba- nk'abapolisi cyangwa abasirikare ibyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ibyo rwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa by'iterambere erega n'ubundi utariko u- mbe muvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi Nk'abasirikare.
nk'aba- muri mu migambi itandukanye ubwo gwaruka nuruhe bakunze kuvuga imbonerakure kandi nibyo naje ndazibona naho mperereye imbonerakure zishaka kwifata nk'abasirikare si ikintu ciza kandi ni bene wacu murazi ko ataco turabana ubwo buntu bw'ubugozi bwi- usanga buriko ugwaruka imbonerakurenda cyane cyane biriho mu reka gihugu.
tubibutse amajambo yakoreshejwe abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri sisiteme ngo abandi ngo bakorera ngo ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusabye yuko ayo mabariyeri byavuzwe ne- n'umupolisi reka ngira twobirondera twobironka ibyo ari byo byose iradiyo nkuru y'igihugu Ataba- ama- barafise amajwi- amajwi.
amajwi nawe arabika.
bajya bo bungiri nagira nta- nagira ntanga umuco Mm, reka gato.
duhe umuco.
Reka na- nagira ntanga umuco by'amabariyeri mu mugambi igipolisi cafashe ubushikiranganji bw'umutekano wo kugwa- wo kurwanya igiturire hariho ingingo yafashwe yo kugabanya amabariyeri ko basanze hariho ama- ahari amabariyeri menshi ku mabarabara vyashobora gutuma abantu bamwe bamwe abapolisi canke bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire amabariyeri acunzwe n'abandi n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi Ah, rero amabariyeri yaragabanijwe cane ku buryo amabariyeri asigaye ari make mu gihugu hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati abo bantu ntitubazi bambaye impuzu za sivile mbega ku bwanyu mumva ivyo bintu umupolisi mumva ivyo ninde bintu Uwo- uwo mupolisi akorera hajya yabikubariye ninde ivyavuzwe ku iradiyo y'igihugu ni y'igihugu nimba ari umupolisi yaravyumvise amaradiyo mwumva mwenyene. Amaradiyo mvugire mwumva mwenyene.
umupolisi uri kuravuga yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza aka- aka- akamukorera akazi yari gukora igipolisi urakoze gereriane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye ni wowe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politike ntorere kazoza ca studio ijambo hano ku ijwi rya amerika jerome niyonzima nti murobanirwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
murakoze studio ijambo nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatu Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vy'iradiyo ijwi ry'Amerika mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese